Hii ni redio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Federika Nkurikije.
hariho utunenge rero ukuntu bakora iyo bagiye gukorera mu ntara hariho utunenge tujanye n'ukuntu bakorana n'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganji bwacu hariho utunenge usanga tujanye n'ukuntu imigambi iba yarateguwe cyane cyane tugashimikira yuko imigambi baza kudukorera imigambi atari yayindi iza gufasha ubwo nyene ivyo bita les urgences ahubwo bagenda mu migambi ija mu iterambere ibindi ni uko baza kuvura musumba uko baza gukinga uyu ni martin vy'abandi yajejwe hagati y'akazira muntu mu burundi agaragaza ibikenewe gukorwa kugira ngo amashirahamwe akorera mu gihugu arusheho gukora neza mu burundi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa lieutenant joel mutabazi turazigaruka ko mu kanya ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloise bagirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe
mwaramutse frederike ndamutse n'abaduteze amatwi turahera muyavugwa muri afurika abarwanyi cumi na batandatu barishwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko vyashikirijwe n'igisirikare ejo ku munsi wa kabiri ako karere niko kafiriyemwo abantu bashika ijana na mirongo itandatu abandi baharugwa mu bihumbi amajana barahunga mu ndwi zibiri zirangiye umuvugizi wa gisirikare lietena Gilles Chikudi yabwiye itorokanzu ry'amakuru y'abafaransa ko ibyo bitero vyagabwe ku birindiro vy'abo barwanyi muri sekiteri ya Walendu Pitsi izina ry'umuhari watewe ntiryatangajwe ariko ku karere kamye karangwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko muri etiyopiya abayobozi bakuru b'igihugu barifatanije n'abanyagihugu n'abasirikare b'igihugu mu mihango yo gushingura generale sare mekonene ejo kuwa kabiri mu murwa mukuru Addis Abeba generale mekonene yari umukuru w'ibiro vya gisirikare ca etiyopiya we n'umushitsi wiwe umujenerali barashwe ku munsi wa gatandatu heze n'uwari ashinzwe kumucungera ubuzima iwe mu rugo yishwa abategetsi ba etiyopiya bavuga ko rishimikiye ku mugambi w'abashatse gutembagaza leta y'intara ya amuhara mu burengero bwa etiyopiya umushingwamanza adasanzwe ni muri amerika umushingwamanza adasanzwe yakoze amatohoza ku ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora yo muri amerika robert mura yari kuza umugwi wa sena ukurikirana ibibazo by'ubutungane hamwe n'umugwi w'abashingamateka ujejwe gukurikirana igendereza abakuru b'iyo mirwi batangaje ejo ku munsi wa kabiri ko mura azobazwa mu kwezi kwishika cinshi kumwumviriza mura yakoze amatohoza yamaze imyaka yaba bibiri ku ruhara uburusiya bwagize mu kwivanga mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu hamwe n'ivyagirizwa perezida trump ko yabangamiye ubutungane mu gushaka kuburizamwo ayo matora raporo yashikirije mu kwezi kwa kane yavuze ko ibikorwa byo kwiyamamaza vya Trump bitakoranye n'uburusiya ariko ntaco yemeje ko perezida Trump yabangamiye ubutungane kugaha ibitero vya gisirikare muri Venezuela ni kimwe mu vyo leta z'ubumwe za Amerika ishobora gukora mu ntumbero yo gufasha mu twigoro two kwirukana perezida Nicolas Maduro ku butegetsi vyashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika ejo ku munsi wa kabiri mu ijambo yashikirije intumwa idasanzwe ya Amerika muri Venezuela Eliote Abrams yarongeye gusaba Maduro kuva ku butegetsi yagize ati intambamyi y'amahoro iracari uko maduro yanse kuva ku butegetsi leta z'ubumwe za amerika ni kimwe mu bihugu mirongo itanu na bine bishigikiye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela yuane guaido yatangaje ko ari we perezida w'imfatakibanza mu kwezi kwa mbere maduro nawe akaba ashyigikiwe n'ubushinwa hamwe n'igihugu cy'uburusiya abategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko atanumwe yo kwitega ko hari amasezerano akomeye azova mu mubonano hagati ya perezida donald trump na mugenzi we w'ubushinwa shi jinping mu mpera zirindwi mu nama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi g20 izobera osaka mu buyapani abo bategetsi bashikiriza ko intumbero y'uwo mubonano izoba ari kwemeranya ko ibiganiro byahagaze mu kwezi kwa gatanu byongera gusubira gutangura inshuro cumi n'imwe z'ibiganiro ntizashoboye guhumuriza amerika ku bwinshi bw'ibidandazwa ubushinwa bwinjiza muri icyo gihugu amerika kandi yagiriza ubushinwa kwiba ubumenyi ariko ibyo byose ubushinwa bukabiterera kure mu kubihakana inteko zidasanzwe za arabiya sawudite na yemen zarafashe umugabo zivuga ko ari we mukuru w'umuhari wa leta ya kisilamu ishami ryo muri yemen abu osama al muhajire yafashwe ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umuvugizi w'urunani mpuzamakungu rwa gisirikare rongowe na arabiya sawudite yabishikirije jo ku munsi wa kabiri koroneli turki al maliki yavuze ko uwo mugabo yari umukuru ajejwe ibijyanye n'amafaranga kandi ko we n'abandi batatu bakekwa bafatiwe muri ibyo bikorwa bya gisirikare al maliki ntiyavuze ariko aho abo bagabo bafungiwe n'impamvu ugufatwa kwabo kudatangajwe kugiye gutangazwa haheze indwi zirenga zitatu bafashwe
urakoze haroyiza ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini mu rwanda abashinzwe kubungabunga ibikoko muri parike z'igihugu bavuga ko bimwe mu bikoko byari ku mushiro muri parike y'akagera mu myaka ya za mirongo icenda ubu bigiye gusubira kugwira inyuma yo gukura mu mahanga inkura 18 zageze muri parike mu mwaka uheze u rwanda ejo rwarazanye izindi nkura zivuye mu bihugu by'iburaya zitanzwe nk'impano mugenzi wacu jeffrey mutagoma yavuganye na eugene mutangana umukuru w'ishami yishinze parike n'ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu cy'iterambere baganira ku byerekeye izo nyamaswa inkura eshanu zavuye i burayi zavuye mu gihugu cya czech republic ariko ntabwo ariho zavuye gusa ni ukuvuga ngo czech republic havuye eshatu imwe iva denmark indi iva uk hari izindi zari zisanzwe murabizi ko mu myaka ibiri ishize u rwanda rwazanye izindi nkura cumi n'umunani ni ukuvuga rero ubu ngubu ni inkura makumyabiri n'eshanu ushyizeho n'izindi eshanu zaje ejo ni iki kintu kidasanzwe inkura zongera kuri parike ku buryo bisa nk'aho abashinzwe kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa mukomeje kugenda mukusanya inkura hirya no hino muzizana mu rwanda inkura zari zisanzwe ziri muri iyi pariki y'akagera zari zarashize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane hari harimo inkura zirenga mirongo itandatu ziza gushiramo izi zije mu myaka ibiri ishize ni uko abakerarugendo babyishimira kandi bakomeza kwiyongera ndetse abo hanze n'abo mu gihugu ibyo byinjiriza igihugu amafaranga yinjiza igihugu amadovize izi ngizi eshanu zije ni izari zisanzwe ziri mu mazuru ni zisanzwe zisa n'aho zitandukanye uburyo zari zibayeho ariko twizera yuko bitewe n'ubumenyi bitewe n'ubushake yuko izi nkura izazikomokaho zishobora kuzavanga n'izi ngizi twari dusanga hano iyo zivanze ni ukuvuga ngo hari icyizere yuko ubuzima bwazo buzabaho cyangwa se buzabaho neza kuruta uko izi izari zisanzwe cyangwa se izi zonyine cyane ko izari zisanzwe uzasanga yuko zizagenda zibyarana kandi zifite igisanira cya bugufiya so muri makeya ni inyungu ku buryo bubiri kuri conservation kuzagira inkura zirambye cyangwa se zifite ubuzima burambye ariko noneho no ku bukerarugendo no kuzibyaza umusaruro izije ubu ngubu ni inkura nk'uko umaze kubivuga ziberaga mu nzu ahantu zagaburirwaga ntizinyagirwe ntizigire ubuzima navuga ko bugoye zibaho none bazishyize mu ishyamba ry'akagera zigiye guhura n'ibirondwe zihure n'isazi mutekereza ko zizashobora ubwo buzima twizera ko zizabushobora cyane ko uh, aho twazizanye hari ibyo bita bomaze cyangwa se amakurashi aho zagiye ni ahantu hakingwa ni ahantu uh, zizakomeza kugaburirwa ariko zinarekurwa zikamenyera ubuzima busa n'uburi hagati ya zu n'ishyamba kandi uko zizakomeza zimenyera niko tuzakomeza tuzirekurira ahanini kugira ngo zimenyere bwa buzima zizageze igihe zigira bwa buzima butari ubwo mu zu ntabwo tuzahita tubikora ako kanya ni ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kandi aho ngaho turakira ko zizamaramo amezi atandatu nyuma y'amezi atandatu zikarekurwa ahandi hantu hanini harutaho ariko hazitiwe zikagenda zimenyera buhoro buhoro ntabwo ari ari ikintu twakoze kuzivana muri zu zikagera muri pariki y'akagera turekura zijya mu ishyamba nyirizina kandi ikindi ni uko twizera ko izo zizabyarira ahangaha zaba zifite ubuzima busa cyane n'izisanzwe ziri mu ishyamba ku buryo ari naho duhanziye icyizere cyane uravuga izo zizabyarira ahangaha ariko umuntu azirebesheje ijisho ukurikije uko nazibonye mu binyamakuru ubona ko wagira ngo ni udukecuru zirashaje cyane kereka niba ijisho ririmo kumbera baduhaye inkura nziza cyane zizabyara kandi zo nakwita ingore harimo imwe ibyaye rimwe izindi ebyiri ntabwo zirabyara ziracyari amashashi cyangwa se ziracyari mu myaka yegera kuba zakwima zikabyara ubundi inkuru ibyara kangahe bivuze ngo inkuru ishobora kubyara inshuro nyinshi ishobora kubyara nyuma y'imyaka ine iyo ihaga iyo imeze neza kandi pariki y'akagera imeze neza pariki y'akagera ifite ibyazitunga ndetse n'ibyatunga izirenze izo dufite ubu ngubu ubuzima bw'inkura ubundi itagize ikibazo bibaho ubuzima bureshya gute ishobora kurenza imyaka mirongo itatu mubona muri parike y'u rwanda hari ibyangombwa bihagije byo kubungabunga izo nkura zije warumbwiye uti uko muzabigenza uko muzajya mugenda muzirekurira buhoro buhoro mu ishyamba ariko noneho tuvuge ku bumenyi bwazo n'ibyangombwa bikenewe birahari ku buryo nta mpungenge mufite aha ngaha aho ziri icya mbere pariki y'akagera ifite umutekano uhagije nicyo cya mbere ikindi ni uko hari abantu b'abaganga bo mu rwanda ndetse na hariya zavuye bazakomeza gufatanya natwe cyane ko nk'inyamaswa zari ziri ahantu muri zu ni ukuvuga ngo hari abazindaga hari abo zamenyereye ni ukuvuga abo bantu hari abazanye nazo babiri bazajya bamara ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu cyangwa ukwezi hakaza abandi babasimbura ariko barigisha abanyarwanda barabaha ubumenyi ibyo bintu uko numva wagira ngo birahenze icya mbere ni uko izi nkura ni impano ntabwo ari u rwanda ntabwo rwaziguze ikindi urwo rugendo ziva uko zari zisanzwe zibayeho kugira ngo zizagere igihe twumva zibaye iz'agasozi neza bemeye kuzakomeza gufatanya natwe cyane ko zari zifite ingengo y'imari yazo izitunga hamwe n'izindi bazakomeza ndetse kuzigenera kugeza aho tubashije ariko natwe twarabyiteguye kandi tuzi neza ko bizagenda neza bwana eugene mutangana ndagushimiye cyane kuri icyo kiganiro ha ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana mutagoma sentare yungururizwamo imanza mu rwanda yasibije urubanza ubushikirizamanza burigamwo liyotena joel mutabazi na bagenzi biwe ibyaha byo gushaka guhitana perezida paul kagame kuri uyu wa kabiri naho uyu musirikare yari mu bari bajejwe gucungera umukuru w'u rwanda ntiyireguye yamara abo bagirizwa ibyaha hamwe bari mu gice c'abemera ibyaha bo bararangije kwiregura ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda imbere y'umucamanza liyetona joel mutabazi na metre antoinette mukamusoni ndetse na metre jean dodier amani bamwunganira mu mategeko bongeye kuvuga ko impamvu badashobora kuburana urubanza rw'ubujurire ari uko uregwa arwaye amaso kandi adashobora gusoma dosiye y'ikirego abamwunganira bavuga ko nk'uko byari byategetswe n'urukiko ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka uyu wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda perezida paul kagame yahuye na muganga ntiyahabwa indorerwamo z'amaso urukiko rwabajereye tunamutabaza uko imwe mu myanzuro y'ubujurire yabonetse nyamara avuga ko atabona yasubije ko iyo myanzuro atayizi avuga ko iyo azi ari yari ijyanye n'inzitizi zasabaga gufungurwa by'agateganyo liyetona mutabazi yabwiye urukiko ko nayo umunyamategeko umwunganira agomba kuyimusomera ngo amenye ibiyikubiyemo ariko ko atakwemera gukomeza bamusomera urubanza rwe rwose umucamanza yamwibukije ko ari ufite inyungu mu kuburana urubanza rukava mu nzira kuko ari nawe wajuririye ibihano ku rwego rwa mbere mutabazi yamusubije ko abizi kandi ko ari ubabaye kuko ari nawe ufunzwe atari umucamanza ufunzwe yavuze ko igihe yabona indorerwamo mu cyumweru kimwe yategura urubanza akaburana mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwategetse ko mu gihe kitarenze icyumweru bufatanyije na gereza imufunze haba habonetse indorerwamo zimufasha kuburana kapiteni faustin nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko abakora indorerwamo basanze badafite ibirahure byazo bityo ko bazazitumiza hanze urukiko rwategetse ko ku itariki eshatu z'ukwezi kwa karindwi izo ndorerwamo zizaba zageze kuri liyetona mutabazi akabasha gutegura imyiregurire uyu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha umunani birimo no gushaka guhitana umukuru w'u rwanda paul kagame yarindaga rumuhanisha guhera mu buroko ibyaha byose liyetona mutabazi arabihakana mu bandi bareganwa kuri uyu wa kane hireguye babiri nabo bemera ibyaha abo ni bwana minadabu ndayambaje wemera ko yari umuyoboke w'ihuriro nyarwanda rnc rya general faustin kayumba nyamwasa na bagenzi be ridacanwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda avuga ko yarikanguriwe na jean marie vianney ngabo nziza wari urikuriye mu gihugu cya uganda ndayambaje avuga ko yari umunyamabanga wa rnc muri district ya kibaye kandi ko yakoze amalisite y'abagombaga kujya mu mutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'i kigali avuga ko ajya muri rnc yabwirwaga ko igamije gutegetsi akemera ibyaha akanabisabira imbabazi metre audace ngabo umwunganira avuga ko kuba yahisemo kwiyemerera icyaha urukiko rushingiye no ku zindi manza zaciwe mu nkiko z'u rwanda aho uwiyemerera icyaha mu buryo bwuzuye abagabanyirizwa ibihano byazaba no kuwo yunganira agasanga yagombye kugabanyirizwa ibihano bikava ku myaka cumi n'itanu y'igifungo bigashyirwa ku myaka amaze muri gereza kapiteni nzakamwita umushinja arasanga uregwa atisobanuye uko bikwiye ku ngingo yo kwinjira muri rnc icyarimwe no muri fdrr hagamijwe guhirika ubutegetsi mu nzira y'intambara yabwiye urukiko ko hari ibyo yireguye arukinga gusa ubwoko bumwe aribwo bwishyurirwa amashuri n'ibindi ku mushinjacyaha uregwa yagombye kwemera ko yarugwaga abantu ababwira icyo yita ibinyoma ku cyo kugabanyirizwa ibihano asanga urukiko rwa mbere rwarabigabanije kuko yari yarasabiye gufunga imyaka mirongo itatu n'irindwi ahanishwa imyaka cumi n'itanu agasaba ko ibyaha n'ibihano byaha uko biri uwapfundikiriye abandi mu kwiregura bemera ibyaha ni bwana shadrake numva yabo jean paul uyu wigaga mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda i butare avuga ko yakanguriwe na cyprien bishaka rwisanga nawe wari muri kaminuza amusaba kujya mu ihuriro rnc avuga ko yizezwaga imyanya ikomeye mu gihe bafata ubutegetsi ndetse no kuziga amashuri ahambaye mu bihugu byo hanze araregwa ko yari yarahawe inshingano zo gukora amakarita y'abayoboke gusa akavuga ko ayo makarita atigeze yakora kandi ko nta muyoboke n'umwe yashakiye ihuriro rnc umunyamategeko umwunganira agasaba urukiko rw'ubujurire kumuciraho inkoni zamba imyaka cumi y'igifungo ikagabanuka agafungwa imyaka amaze mu munyururu igihe urukiko rwasanga ukwiyemerera kwe gufite ishingiro uyu nawe umushinjacyaha kapiteni nzakamwita avuga ko yiregura by'igice kuko atagaragaza uko yari yarashe ashinzwe kugaragaza ibirindiro bya gisirikare no gutanga amakuru ku mibereho y'abanyarwanda ayaha imitwe irwanya leta uyu nawe yasoje asaba imbabazi ku byo avuga yemera yakoze kandi abura urubyiruko arusaba kutabona ishitamba ngo bate n'urwo bari bambaye ufatiye aho urubanza rugeze abaharegwa bahawe ibihano bikomeye byari hagati y'imyaka icumi na makumyabiri n'itanu barimo demo binosa karisa nawe wari mu itsinda ry'abarinda perezida paul kagame ku rwego rwa mbere hafi ya bose bahakanaga ibyaha kuri ubu barangije kwiregura uko ari barindwi barabyemera bakanabisabira imbabazi no kugabanyirizwa hasigaye liyetona juweri mutabazi ufatwa nka kizigenza w'itsinda ku isonga ku rwego rwa mbere wahakanye ibyaha avuga ko ari umwere kugezwa mu rwanda ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryabyise ishimutwa kuko yabaga muri uganda nk'impunzi kandi hari n'abari kubibazwaho muri uganda uyu wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose ari kumwe na bwana joseph nshimiyimana nawe wakatiwe guhera mu munyururu kandi nawe ari mu murongo uhakana ibyaha avuga ko ari umwere iburanisha ritahari rizakomeza ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali umushikiranganji ajejwe abatekazira muntu mu burundi asaba abarongoye amashirahamwe y'abavamahanga canke ayo mu gihugu akorana n'ubwo bushikiranganji kuva mu gisagara ca bujumbura akaja gukorera cane mu gihugu hagati martin nivyabandi yabishikirije kuri uno wa kabiri mu nama n'abarongoye ayo mashirahamwe aho yashikirije ko atarangura neza ivyo yiyemeje iyi nkuru y'ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemo n'abakunzi baryo twayisomewe na desire hatuyimana umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda umushikiranganji ajejwe ivy'agatekakazina muntu no gufatana mu nda avuga ko amwe mu mashirahamwe mvamakungu canke yo mu gihugu adakora neza ivyo yiyemeje marte n'ivy'abandi ashira ahabona utunenga atora ayo mashirahamwe akorana n'ubushikiranganji arongoye hariho utunenge rero ukuntu bakora iyo bagiye gukorera mu ntara hariho utunenge tujanye n'ukuntu bakorana n'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganji bwacu hariho utunenge usanga tujanye n'ukuntu imigambi iba yarateguwe cyane cyane tugashimikira yuko imigambi baza kudukorera imigambi atari yayindi iza gufasha ubwo nyene ivyo bita les urgences ahubwo bagenda mu migambi ija mu iterambere ibindi ni uko baza kuvura gusumba uko baza gukinga cyane cyane twifuza yuko ibikorwa bokora vyoba ari biza kuzogabanya ingorane zizovyuka muri kazoza abaserukira amashirahamwe cyane cyane mva makungu bavuga ko basanga bahabwa amategeko n'ubushikiranganji butandukanye ibitaboherereza mu kazi Gary Conil ahagarariye amashirahamwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONI mu Burundi ari mu bavuga ko hakwiye kujaho umugwi ukurikiranira hafi ibikorwa vy'ayo mashirahamwe Euh, que mes partenaires dans les salles ont certainement le souci de n'être pas sûr euh, qui est notre contrepartie euh, directe. Aujourd'hui encore, dans cette période de transition, c'est pas toujours clair. Si, Gary Conil avuga ko muri kino gihe abahagarariye amashirahamwe gushika ubu batazi ubushikiranganji bwo kwitura kugira babaherekeze gushika ku rubuga hari ubw'imigenderanire ubw'ubutunzi n'ubumurongoye mbega none umuntu yododora hehe mbona hakwiye gutangwa intumbero kugira ibikorwa bigende nk'uko muvyifuza na bamwe mu barongoye amashirahamwe yo mu gihugu bavuga uko umuhuzabikorwa mu ishirahamwe seruka rigwanya sida n'amabakorerwa abigeme n'abakenyezi nawe nyene avuga ko gushika ubu bahabwa amategeko n'ubushikiranganji bwinshi umupfasoni kwizera jacqueline nawe nyene agasaba ko hojaho umugwi ukurikiranira hafi ibikorwa uwo nawo woba uhuriyemwo abavuye mu bushikiranganji no muri ayo mashirahamwe nyene umushikiranganji nivyo abandi aremera ibisabwa n'abarongoye ayo mashirahamwe naho ugeze ku kamaro k'inama twavyumvise hari ibyo tuzogerageza kurabira hamwe cyane cyane igisata kimwe kimwe cyose kikegeranya abo bashinzwe abo basanzwe ariko barakorana kugira bavugane by'ukuri ukuntu botunganya akazi ukuntu uburyo bwoba buhari butoza gusabagira kandi hariho uburyo bushobora kuza gukora kuko bwose usanga bugenda ku benegihugu bamwe icyo ni kimwe twashoboye gushikako icya kabiri ni uko tugiye kuraba neza umwe uwo ari we wese ukuntu utunganya neza imigambi eh, turi hamwe kuko twasanze usanga twateguye imigambi muri leta ugasanga nabo bateguye indi migambi rimwe na rimwe ugasanga n'ayo mashyirahamwe yonyine bateguye imigambi isa izokorerwa hamwe ugasanga ni uburyo bwatakaye kandi bwari uburyo bugenda mu banyagihugu bamwe ariko agasanga uburyo bwinshi bw'amafaranga ayo mashirahamwe abuhereza ku manama n'inyigisho bibera mu bisagara umushikiranganji agasaba abarongoye ayo mashirahamwe kuja ku rubuga ikindi nashoboka no kubakebura yuko mu bushikiranganji tutifuza cyane bijya by'amanama bita ngo ni inganda ahubwo twifuza gusununura umwenegihugu uburyo ari buke hari ubundi buryo nyine bwo guteza imbere umwenegihugu gusumba yaho wama mu nganda wama uri kurigisha abantu nk'uko abantu b'i burundi umengo ni intumva tukigishwa kenshi bakigishwa na benshi rimwe na rimwe ari igihe tunasanga turiko turabahubisha reka rero tugende nimba uje gukorera uje guteza imbere umukenyezi abakenyezi ntibari muri sare ntibari mu nyubakwa bari ku rubuga genda ubafashe mu migambi y'iterambere bisununure umushikiranganji ajejwe iby'agateka kazi na muntu mu burundi afise akandi kanenge atora amashirahamwe amwe amwe nuko adatanga ivyegeranyo buri mezi atatu nk'uko amategeko abisaba agatera kamo abarongoye amashirahamwe kwikubita agashi batarafatirwa ibihano tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cereke ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu umuryango w'abibumbye wavukiye mu mujyi wa san francisco muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika nibyo tuganiraho muri make cyane ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hari kuwa kabiri saa kumi inama mpuzamahanga yashinze umuryango w'abibumbye yari ihumuje abahagarariye ibihugu mirongo ine na bitanu bashyize umukono ku itegeko shingiro sharte mu gifaransa ry'umuryango w'abibumbye onu bityo uba uravutse ku mugaragaro inama ijya gutangira ibihugu mirongo ine na bitandatu nibyo byari byatumiwe muri iyi nama y'i san francisco byari bigizwe n'abaturage mirongo inani ku ijana b'isi yose byose byari kumwe na leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara yo kurwanya abanazi b'ubudage n'abo bari bashyize hamwe ubutaliyani n'ubuyapani polonye ntiyabashe kohereza intumwa mu nama y'i san francisco kubera ibibazo bya politiki byayo imbere mu gihugu ariko uwo munsi wo gusoza inama abari bayirimo basigiye polonye umwanya wo gushyiraho umukono wayo ku itegeko shingiro rya onu yasinye ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu inama yarimo intumwa magana umunani na mirongo itanu abajyanama babo n'abandi bakozi babo batandukanye nk'abanditsi n'abasemuzi bose hamwe bari ibihumbi bitatu na magana atanu kuri aba bantu bose hiyongeraho abandi barenga ibihumbi bibiri na magana atanu b'abanyamakuru n'indorerezi tutavuze na rubanda barenga ibihumbi bitatu basuye ikoraniro inama y'i san francisco niyo ya mbere na mbere mu rwego mpuzamahanga mu mateka yahuje abantu benshi cyane gutya bose hamwe barenga ibihumbi icumi niyo ya mbere kandi y'akataraboneka mu mateka y'isi mu rwego rwo kuyishakira amahoro yari yakoranijwe kandi yishingiwe na leta zunze ubumwe za amerika ifatanije n'ubwongereza ubushinwa n'icyari repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete mbere yo gushyirwaho imikono itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye ryabanje kunyura mu itora bibiri bya gatatu by'intumwa bararyemeje inama y'i san francisco gatanu y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu intumwa za mbere na mbere bari abanyamategeko b'ibihugu mirongo ine na bine banditse umushinga w'itegeko shingiro rya onu intumwa zose zirangije gusinya itegeko shingiro rya loni perezida wa leta zunze ubumwe za amerika harry truman yavuze ijambo ryo gusoza inama saa kumi n'imwe n'igice yarababwiye ati iyi nyandiko mumaze gushyiraho umukono ni umusingi ukomeye dushobora kubakiraho isi nziza kurusha uko imeze ubu amateka azahora abibashimira mu by'ukuri nimwe mutsinze intambara imaze imyaka isenya isi nituramuka tunaniwe gushyira mu bikorwa amahame akubiye muri iyi nyandiko tuzaba dutatiye abantu bose yahitanye nituramuka tuyakoresheje mu nyungu bwite bw'igihugu iki n'iki cyangwa mu nyungu z'agatsiko k'ibihugu ibi n'ibi nabwo tuzaba tuyatatiye perezida Harry Truman yari bwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe ko hakwiye umuryango w'abibumbye onu yagiyeho isimbura sosiyete de nation yari yaragiyeho nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani ikibitandukanya cyane ni uko onu yo yihaye uburyo bwo gukoresha igisirikari aho bibaye ngombwa nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntaho gihumurije
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya wigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na jeffrey yadufashe kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.